iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mu kanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma dukurikire ikiganiro ejo naho guhera isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo turakurikira ikiganiro dusangira ijambo reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
ndabaramukije mwese muri ko murakwirikira iradiyo ry'amerika kuri mikoro muri kumwe na alphonse ndayikengurukiye Alec Scarletos na Spencer Stone ni abanyamerika babiri bagiye kwakirwa n'icubahiro n'abategetsi b'igihugu cy'ubufaransa kubera ubutwari bagize mu kwaka inkoho umuhungu w'imyaka mirongo ine n'itandatu yari kwaragerageza kurasa abantu mu gari ya mosi yari ivuye mu gisagara cya amsterdam mu buhorande ija i paris mu bufaransa bazoba bari kumwe na christ norman nawe nyine yari muri iyo gari ya moshi akaba yarafashije abanyamerika François Hollande perezida w'ubufaransa yaravuganye ku telefone na mugenzi we Barack Obama wa leta zunze ubumwe za Amerika kwari ukumushimira ku bikorwa cy'ubutwari Alec Scarletos Scarletos na Spencer Stone bari muri babasida ba Amerika barwanira mu ndege bakoze mu guhagarika ico perezida w'ubufaransa yise ko cashobora kuvamwo ubwicanyi butera ubwoba buteye ubwoba perezida François Hollande atekanya kwakira kubakira bari kumwe bose abagize icyo bakora kugira ngo uwo musore ntagire ubwo bwicanyi icyo mwamenya ni uko umuhungu yamuka mu gihugu cya maroc yakomerekeje abari muri iyo gari ya moshe harimo na spencer stone umwe muri abo basoda perezida barack obama yaciye avugana ku itelefone na spencer stone amwifuriza misuhuko ku izina ryiwe no ku izina ry'abanyamerika bose umunyamerika yari yakomeretse ku ijosi yari amaze kuva mu bitaro byo mu gisagara cya rire aho ni mu bufaransa muri afganisitani havugwa ikibombe cyatezwe n'imodokari gihitana abantu cumi na babiri hari ku iyinjiriro ry'ibitaro biri mu gisagara cya kabure ni ku mugwa mukuru wa afganisitani muri abo bapfuye harimo abanyamerika batatu b'abanyekontara muri cya gisirikare cy'ibihugu bya buraya bigwaniza umwansi hamwe utanu bari barafasha muri afganisitani umwe muri abo batatu yaciye apfira honyine abandi babiri bacikana kwa muganga bari ko baragerageza kubahembura abari hafi babibonye bavuze ko icyo gitero cyari cyatezwe imiduga y'abasuda bawutane yari iciye hafi y'ibitaro shinozada bikoreramwo abadakorera leta icyo gitero nta n'umugwi n'umwe uracemanga ariko kiri mu bitero byinshi bimaze guterwa muri iyi minsi ya vuba kimwe muri byo kikaba cyahitanye abantu mirongo itanu abandi amajana n'amajana barakomereka abarwanyi b'abatariba nibo bemeza nibo bemanze ibyo bindi bitero bimaze kuba naho abanyamerika rero nabo bafashanya bahagariza u rwanda muri afghanistan kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abatalibani bobo baguma bagwiza ibitero cyane cyane aho akazuba kirici kakiye ubu ingabo za otani ziri muri afghanistan harimo n'abanyamerika bashika ibihumbi cumi na bitatu gusa akazi ngo bajejwe ubu ni ukugirisha imyimenyerezo igisoro cya afghanistan harimo no kubigisha kurwanya imirwi y'iterabwoba igipolisi cya repubulika ya masedwane ku munsi wa gatandatu cyaragerageje kuzibira amajana n'amajana y'impunzi zashaka kwinjira muri icyo gihugu zivuye mu bugirigi ariko biranga icyo gipolisi cyarakoresheje inkoni kiratera n'amagrenade atera ubwoba n'amwe akoruza amosozi bamwe muri izo mpunzi barakomereka ariko abandi baruhira kwinjira benshi muri bo rero baje bahunga ingwano iri mu gihugu cya siriya bakaba bari bamaze iminsi barara hanze batagira n'amazi yo kunywa canke icyo bifuka intambara yatanguye mu gihe igipolisi cya masedwane cyari ko kirarobanura impunzi zifite abana bakiri bato abandi nabo baca biruka ikivunga baca mu mirima itazitijwe insinga gushika barinjira ku munsi wa kane ikigo cya masedwane cyari cyashyizeho amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ngwano kugira ngo gihagarike umurwi umurindi w'impunzi zashaka kwinjira ku rugero rw'abantu ibihumbi bibiri ku munsi abo bose rero bahagana ku mbibe z'igihugu z'ibihugu biri muri wa murwi Schengen muri Somalia abantu bashika cumi n'umunani nibo bapfuye abandi mirongo ibiri barakomereka aho hari ku munsi wa gatandatu umuduga wuzuye ibibombe waturikiye hafi y'ikigo abasoda b'abanyakenya bo mu ntego za misome bigishirizamwo abasoda ba somali mu gisagara ca kismayo icyo gitero cyaremanzwe na wa murwi w'iterabwoba al shabab ubicishije mu iradiyo yabo Andalus aho bavuga ko wishe abasoda ijana iyo nkuru yarejejwe na Colonel Muhammad Hassan avugira igipolisi cyo mu gisagara ca Kismayo we yemeje ko hapfuye abasoda cumi na bane gusa
arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikiye yego nitwa mati popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm tugendeye ku mateka y'u rwanda mbere y'ubukoloni amategeko y'ubutaka agaragaza ko uburenganzira ku butaka bwabaga bufitwe n'abaturage muri rusange nta muntu ku giti cye wari wemerewe gutunga ubutaka ahubwo yari yemerewe kubukoresha gusa n'uyu munsi rero uretse uburenganzira abantu bemerewe leta niba ifite ububasha bw'ikirenga bwo gucunga ubutaka bwose bw'igihugu ikabikora ku nyungu ya bose kandi igamije amajyambere nyayo mu by'ubukungu no mu by'imibereho myiza hakurikijwe uburyo buteganywa n'amategeko mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda ku ngurane z'ubutaka aho abaturage bagurirwa ubutaka bagahabwa ingurane ingana n'agaciro ku butaka bwabo turaza kurebera hamwe icyo itegeko ribivugaho ndetse n'inzira bicamo muri iki kiganiro kandi abaturage nabo bahawe urubuga turumva uko babyakiriye yewe n'ingaruka bahura nazo bamwe bagiye batanga n'ibitekerezo kuri icyo gikorwa bakunzi bacu ya kinamico nyiramubande yahigereye nimujye kure
igarura amajwi y'amahoro
ndakwemeye pe ni ukuri ntabwo ahubwo nari nagera aho nifuza kuzagera Nibyo.
haba hari imyenda nadodeye abantu bo muri korari yari myiza shawe Eh?
ntiwabyumva
igarura amajwi mbere yo gutangira reka mbanze mbibutse uko mushobora kutwohereza ubutumwa cyangwa se ibitekerezo byanyu aho mwakwifashisha nimero zikurikira zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se ku bakoresha tigo zeru karindwi kabiri kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu ushobora no kutwandikira kuri paji yacu ya facebook ariyo ejo yuth eco naho imeri yo ni ejo yuth eco arobase gmail ngibyo ibyo tugiye kuganiraho muri iki gihe cy'iminota makumyabiri n'itanu dutangira reka duhere ku nkuru ya muri shyaka maze tugezeho ibisobanuro ku itangwa ry'ubutaka n'iki itegeko ribivugaho u rwanda ni igihugu kigizwe n'ubuso bungana na kilometero kare ibihumbi makumyabiri na bitandatu na magana atatu mirongo itatu n'umunani kandi ubwo butaka butuwe n'abaturage barenga miliyoni cumi n'imwe nk'uko byagaragajwe mu bushakashatsi buheruka gukorwa muri nyakanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'ubwiyongere bungana na kabiri n'ibice umunani ku ijana u rwanda ni kimwe mu bihugu bituwe n'abaturage benshi ku butaka buto kuko kugeza ubu kuri kilometero kare imwe hatuwe n'abarenga magana atatu mirongo ine ibyo bikaba bituma ikiguzi cy'ubutaka cyiyongera uko imyaka igenda iza nanone kandi havuka amakimbirane iyo bibaye ngombwa ko abaturage batuye ahantu runaka basabwa kwimuka kubera ibikorwa by'inyungu rusange rimwe na rimwe abaturage ntibishimire ingurane bahabwa ubundi iyo havuzwe ko abaturage bimurwa kubera ibikorwa by'inyungu rusange itegeko ngenga nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu nomero mirongo ine na gatatu agakwego bibiri na cumi na gatatu ryo kuwa cumi na gatandatu z'ukwa gatandatu bibiri na cumi na gatatu rigenga itangwa ry'ingurane mu rwanda rivuga ko igikorwa cy'inyungu rusange ari igikorwa cyaba icya leta imiryango itegamiye kuri leta amashyirahamwe yemewe n'amategeko akorera mu gihugu cyangwa icy'umuntu bwite ariko kikaba gifitiye akamaro abantu benshi uyu ni nturanye nabo iberi umukozi ushinzwe ibijyanye no gupima ubutaka n'amakarita mu karere ka gasabo aratangira atubwira uko bigenda kugira ngo abaturage bimurwe biterwa n'umushinga uba wemejwe nk'inyungu rusange iyo umushinga umaze kwemezwa nk'inyungu rusange nibwo twinjira muri gahunda yo kuba twaganiriza abaturage tukabagaragariza uwo mushinga bakawutangaho nabo ibitekerezo twakwemeranywa hagati y'ubuyobozi n'abaturage ko ari inyungu rusange tukinjira muri icyo gikorwa cyo kuba bakwimurwa bagahabwa ingurane ikwiye ariko nanone mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango USAID Land Project bwakorewe mu mijyi cumi n'ibiri yo mu ntara z'u Rwanda wagaragaje ko mirongo itandatu ku ijana by'imiryango cumi n'itanu kuri magana atandatu yimiwe ku mpamvu z'inyungu rusange imibereho yayo y'ubukungu yasubiye inyuma guhera igihe bimuriwe arakomeza asobanura ibijyanye n'agaciro gahabwa ubutaka bw'umuturage ugiye kwimurwa mu bijyanye no kwimurwa kwe ni ukumubarira ku giciro kiri ku isoko uwo munsi kuko iyo ubariwe ku giciro kiri ku isoko biguha ubushobozi bwo kuba nawe wagura ahandi ko niba bakubariye isambu yawe metero kare wenda ku bihumbi icumi muri iyo karitsiye ariyo igura nawe urumva uba ushobora kugenda ukagura ibikorwa biza ku isonga mu byimura abantu haza imihanda yimura abarenga mirongo itanu na batanu ku ijana nayo icumi n'ibice bitanu ku ijana bimurwa n'ibikorwa by'amazi n'amashanyarazi hirya no hino mu turere tw'u rwanda hari aho usanga abaturage bagenda bagaragaza amakimbirane aterwa no kutanyurwa ku ngurane bahawe ese koko haba hakirimo amakimbirane reka tubyumve mu nkuru ikurikira na bagenzi bacu ive nkuye mu rugiye ndetse na charlotte ineza baganira n'abaturage ba kayonza iburasirazuba bw'u rwanda ukigera mu mudugudu wa nyabugogo ho mu murenge wa kabare aho ni mu karere ka kayonza akagari ka rubumba ukerekeza amaso mu kibaya cyaho ubona urugomero rwubatse ku kiyaga gito kizwi nko kwa kayobera mu rwego rwo kuhira amaterasi y'indinganire ari muri iki kibaya no mu nkengero ubu ndi nko muri metero magana abiri uvuye ku rugomero
abaturage bari bafite amasambu n'ibindi bikorwa muri iki kibaya barabariwe bahabwa ingurane y'amafaranga ibi bikaba byarakozwe mu kuba hajya hahingwa imbuto zikurwamo imibavu ihumura perfume mu rurimi rw'amahanga twumviwe yagambe jean claude umwe mu baturage wari ufite umurima muri iki kibaya twebwe baradutunguye baje bavuga ko tugiye kubarura na metero mirongo inani kuri metero mirongo irindwi n'esheshatu amafaranga bwari buhagaze urebye kuko nzi agaciro kuko nange nari kuzaburaga n'umwana wanjye nawe akazaburaga n'umwuzukuru n'undi uzamukomokaho wenda amata iberwaga wenda nka miliyoni nka mirongo ine bari babaze miliyoni imwe n'ibihumbi magana cyenda na mirongo inani uyu ni umuturage utashatse ko amazina ye avugwa tumusanze aho atuye dore ko yari amasaha yo gufungura nawe avuye ku meza aha aratubwira buryo ki yakiriye ingurane rero nari mfite ubutaka bungana n'ahari makumyabiri n'ebyiri ku izo ari makumyabiri n'ebyiri baguhaye amafaranga angahe ibihumbi magana atanu bari barambariye miliyoni n'igice Mm, bakakubwira ko baguhaye ibihumbi magana atanu kubera iki ngo ni ko ubutaka bwanjye bwanganaga ngo bakuyemo ay'umukandara umukandara batubwiye yuko ari ahantu hagomba kujya haterwamo ibiti nta muntu ugomba kuhahinga kandi iyo baduhaye baduhaye amafaranga ibihumbi mirongo itanu ubutaka bwanjye ubundi bwarimo urutoki nagendaga nkacamo ibitoki ariko ubu ngubu nyine ingaruka za zangezeho nuko nta bitoki ngomba gutema ubundi kugira ngo numve nyuzwe ni uko amafaranga bari banyemereye bagombaga kuyampa nkareba kandi nagura urundi rutoki kugira ngo nanjye mbone uko mbaho n'abana banjye nubwo abo baturage batishimiye ingurane bahawe harerimana emmanuel utuye mu kagari ka cyarubari ni umugabo w'abana babiri w'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko we aratubwira uburyo yishimiye ingurane yahawe nkanjye nari mfite isambu yanjye naraguze nk'ibihumbi by'itanu ariko bagiye kubaraba agaciro kabyo kahagaze muri miliyoni n'ibihumbi magana abiri muri rusange njye narabyishimiye cyane nyuma yo kuvugana n'abo baturage batandukanye twashatse kumenya icyo ubuyobozi bubivugaho twegera umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka cyarubare agira ibyo adusobanurira nubwo atashatse ko ijwi rye rikoreshwa godansi wizeyimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka cyarubare yemera ko byatangiye abaturage basa nk'abatabyumva gusa nyuma yo gusobanurirwa bihagije bakagenda babyumva godansi ashimangira ko inyungu ari nyinshi kuko abaturage bazakuramo akazi gahoraho mu mirima n'inganda zitunganya ibyo bihingwa aha aranemeza ko abatarishyurwa biri hafi ko ari porosesisi y'amafaranga yatinze
dushimira ive ndetse na charlotte iyi ndirimbo ishimishe mwe mwese mudukurikiye
byo kwigira nyoni nyinshi nkemera kwirwanira n'abisize inyuma kwibasirwa n'agahinda kubikirwa n'ubuzima nabyeretse irembo nabonye ubunongo nerutubanga ubuzuzi nteruro zanjye tugahuza iyo mvuze amera umuyobozi antwara yigenyese uyu munsi ngena isomo bidahinduka nabonye icyo naratira aburungano yo icyo mbarusha yo icyo mbarusha icyo mbarusha icyo mbarusha sinzigera mbisha iminsi yaduhinduka oza andi nakugenda mfite ibirenge sinifuza kumurekura habe na rimwe turi kumwe uyu ni princess priscilla agira ati icyo mbaro arakoze rero princess priscilla kuri iyo ndirimbo nziza dukomereje kuri mikoro ya nikoro muziranenge afatanije na david hitimana bari kumwe n'urubyiruko ndetse n'abakuze bo mu kagari ka karera umurenge wa ririma ho mu karere ka bugesera bavuga uko babona igenagaciro ku ngurane z'ubutaka uko mbibona ntago bihagije nyine bitewe n'uko ibiciro by'ubutaka bwazamutse hari nk'igihe twaguraga nk'ikibanza ndetse mu magana atanu mu kibuga baje kutubarura bakaguha magana ane magana atatu bakaguhombya wowe waba waratanze ukigura rero rero utaburana na leta ugapfa gufata ayo baguhaye arafata ikibanza ngo ni ibihumbi mirongo inani na bibiri kandi aho ugiye bakaguca ibihumbi magana atandatu muri make mbona amafaranga leta yatanze ntaho ahuriye n'ibikorwa umuntu yakagize ibyo byo kuvuga ngo ibikorwa ngo byabonetse kubera ubwinshi bw'uko umuntu yari abifite barawufite nk'isambu barabaze ngo ni miliyoni ebyiri n'igice ngo kubera nta biti birimo ngo n'amazu birimo kandi miliyoni ebyiri n'igice ntizikigura n'amatarasi abiri ubwo si icyerekezo umuntu azerekezamo ni ikihe ikigaragara cy'ingwanwa leta itanga irahagije dore ahantu bituruka bituruka ku kuntu n'ubundi wari usanzwe umeze mu kibuga niba wari ukennye baguha amafaranga makeya ahwanye n'ubushobozi wari ufite nk'umuntu wari ufite ibintu bihagije n'ubundi yagiye abona amafaranga agaragara akaza akagura akanasagura uko bimeze ntawabyishimiye kuko abaturage benshi nk'umuntu wari ufite ubutaka bunini niwe wagiye agira ikintu abona naho umuntu wari ufite akantu gatoya we nta kintu yabonye kuko ni ukuvuga ngo bafata kuri metero kare igiciro bagiye bashyiraho ni- ni igiciro kiri hasi cyane nk'ikibanza nk'ubu nk'inyuma y'ikibuga gihagaze miliyoni kandi umuntu ufite ikibanza ntago bigeze bamuha wenda na miliyoni harimo n'inzu harimo abagiye babona muri za magana arindwi magana atanu ikibanza cyo kitagira igikorwa ni ibihumbi mirongo inani ugasanga nabyo ni ikibazo ku muntu wimurwa ngewe iyo ndebye nk'ukuntu hano ba- eh, bambariye eh, u- ubuso bw'iki kibanza nta iyo ngiye gushaka ikibanza mbona kuko hari ikiyongeyeho hano niba barambariye ibihumbi mirongo inani na bibiri mirongo inani na bibiri n'utundi dukeya aho nagiye gushaka ikibanza nkibona ku bihumbi magana hejuru ya magana atanu nkabona n'ubwo ari iterambere kuko riri kuza ariko noneho hari aho bidahuza n'ubuso bw'ubutaka bwanjye nk'ubu ngubu nkanjye n'ikitanzeho urugero ngewe hari aho banyishyuye ariko igihe banyishyuriye kuva mu kwezi kwa cyenda bampa amafaranga make ariko noneho ahasigaye hafite amafaranga menshi ntayo nari nabona aricyo gituma kuyobora yimuke bigora kuyobora mvanga bigoranye abo tukiri kumwe reka mbibutse ko ikiganiro ari ejo kuri radiyo ijwi rya amerika babwira ko ibyari inzozi bibaye impamo aho uyu mwanya mugiye gukurikirana agace ka mbere k'ikinamico nyiramubande abakunda ikinamico muryoherwe
yewe we uzi ko nari nzi ko uzi kudoda bigeze aha nibyo mbega mbabazi ndakwemeye pe ni ukuri ntabwo ahubwo nari nagera aho nifuza kuzagera Nibyo.
haba hari imyenda nadodeye abantu bo muri korari yari myiza shawe Ye?
ntiwabyumva yewe niyo warekeraho ibi birahagiye ni ukuri uzi ko nabwiye abantu ngo imyenda yanjye ndi kuyidodesha ku mukobwa bita mbabazi wo mu nkambi ya rwejuru bakampa urwaho amenyo ngo azanyicira ibitenge iyo ubwo ni uko batarabona icyo umuntu yakoze bazashyira bemere giye kuva twahunga kandi nkava mu gihugu cyacu ndetse nkanaba n'imfubyi nahise mbona nta bundi bushobozi niyigira imyuga ubudansi kudoda yo Baba, ntiwakarabe ni ukuri ubu ngiye kuzajya nambara iyi shati yo abantu bose bo muri iyi santire ya ruhizi bavuge bati habana yambaye neza
ayiwe ariko bizatuma n'iyi butike itera imbere Ni ukuri.
kubera kugaragara neza ni ukuri biranshimishije cyane kandi ndanyuzwe pe Mm.
ariko haba reka ngende ndumva amasaha agiye none se mbaba karabe ko kuva mu gitondo nta mafaranga nacuruje kandi nayaraye papa akaba yajyanye kuyaranguza ibyo uraba ubisubije uzabizana ari uko amafaranga yabonetse cyangwa urabisiga uzaze kuyafata
shambege ukuntu nari nzi ko ndahita nta nihuta yemba ntabwo gutaha nijoro rwose kuko ababyeyi bamba numva bambonamo ikirara reka shaga ko aya rwose buriya animateri arankuze ninjye akoze ikigano cyo guharura aka kayira kirambabaje sana abigira ute se noneho wakubwira mu bantu banakinye kureba umupira sindimo ariko buteye hejuru y'amabati bikamusekuriza muri se afata igihe asohotse akabona akarengane umva ukuntu uri feki teke ntese uzi ko uri nta kigenda mani utavuze uwo muswa
ah sha mbege ah, ibintu utazi ubwo si iyo muvuga bakamuhana urwango ari kuzangira rwarangira rute ntabwo Ariko- nabireka se nabikora uwo mutipe ngeje azambona nkora igihano mu mwanya we nkandi zamutwara iki se cyangwa wagize ngo njye mbegeti ndakina byoroshya mbegeti turi mu isi ubundi ntacyo nigira ndi impunzi oya sha oya rwose nawe wiza nibyo kandi animateri uduhaye iki gihano ni uko azi ko ndi uwo mu nkambi oya mbege wikabye urumva se yavangura mu guhana akakureka wakushije ngo ni uko uwo uri umuhambi koko iyo imvura iguye cyangwa izuba rikaba bigera kuri bose nta kurobanura umva yajya kwihorera ngo ni uko uri impunzi ukadamarara aha ahubwo uwo animateri uba yakumvije nawe naje yarubye
ubwo matu- ubu amatungo ni ukuvuga ko aheruka kugeza
karame ndakumva aya mutwara matungo ko mbona nta bwatsi yigeze abona byaba bishatse kuvuga iki mu rugo rwanjye
ubwatsi burahari ariko nari nazigaburira ahubwo ni uko zabumaze reka nze nzongere eee ntiwumve uzongereza ibyo zihage
Eh, dore nari ndi kureba imyenda wa muhungu wawe ngo bamudodema urabona itambereye se?
Yeah, rwose irakubereye nanjye nkibona ukuntu ishati byonyine ukuntu ikoranye ubuhanga byanejeje pe
harya ngo ni ibirori nyabaki mushaka kujyamo haba nyine Eh.
ni abahungu b'inshuti zanjye twiganye bo bashobora kwiga kaminuza nawe muri abo baziga kaminuza urimo se oya ahubwo barashaka ko nibaruhuka Mm.
twazahura nk'abantu twiganye tukagira icyo dukora muri uyu murenge
nizere ko muzahurira muri iyi santere yacu ya ruhisa oya bifuje ko twazahurira mu mujyi isoko urumva ko nanjye nagombaga gukora iyo bwabaga babone ko nubwo ntakomeje kwiga kaminuza nanjye nkibayeho nk'abandi ibyo rwose nubwo iyi butike ari iyanyu ariko ngaragara nk'umucuruzi nkiko mwana wa ariko uzi koko bidoze neza koko sha doze neza harya ngo harya ngo ninde wabikudodeye ino mu ruhiza batazi kudoda abantu bagisara natubwire reka ni mu nkambi ya rwejuru bahindutse ngo ni bande ni mu nkambi niba nabidoze nabi rwose nta kabuza nta nubwo yakubera Eh, eh, eh, uzi ukuntu umugabo umwe wo mu nkamba aherutse kunuka njye bariya bantu ntibanjyamo ariko gatsimba ubwo ibyo bihuriye no kudoda koko n'iyo myenda yisubize ahubwo none se papa uvuga ko abo mu nkambi bose batakujyamo uwagututse bose bari bamutumye si ibyo se wenda bari bamutumye ubu se wa mugabo wakwambuye mukazengurukana mu nkiko yari uwo mu nkambi mumbwirire mwana we uzi ko nabuze nayo kumwishyura akabinkopa Oh, imana izamuha umugisha ariko ibyo bintu nta kibyihishe inyuma
none se mbaba karame wowe ibyo bintu mbwiye urumva nagushyigikira ariko wanyumva pe wowe urajya gukopa imyenda wadoze ku muntu wo hanze y'inkambi icyo cyizere kiva he ariko rero ni umuhungu witwa abantu kandi mbona ari umuhungu utanyambura aramaze ubu se ntari kwigarura kandi ari umukire ahubwo ari kubifata ate kuki se utabanje kungisha inama nkanjye mukuru mukure nabonaga nta kibazo kirimo pe abantu b'inaha urabazi none se ko nagezeyo akambwira ngo narayabona kandi nanjye mbona nta kubeshya kurimo ndakwiyana jye soronga nanga umuntu mbwira ntanyuma ndabizi kandi biri mu nshingano zawe ndabizi pe jye nshaka kujya kugarura ya myenda Eh?
urumva neza
izina ryawe narikunze cyane rwose eh? Mm, oh minyoni nta kazina keza vurema eh? Mm?
ntabwo ari cyane Oya sha.
uzi ko bakwise kiduhe barikuye
kiduhe se kiduhe ni akabyiniro bagita ku kazi urumva ari ribi oya Hey.
Ese nanjye numva nziga gutwara imodoka nindangiza Oh, nta kibazo rwose gukunda cyane Eh.
Mm.
ariko rero abantu bakunda kunyita tonto Eh, iyo bashaka kunyubaha bakavuga tonto kiduhe ahubwo se bahita bakwigisha gutwara Mm.
iyi ngiyi itwara inkwi sinayishobora pe oya sha urabona bikomeye se Eh? ndabona degisiyo yoroshye kandi no gushyiramo vitesi rwose ntabwo bikomeye nawe uyikamira kuvuna oya da umuntu uza n'inkwi ku kigo cyacu no mu nkambi buri munsi
oya sha ni umuvunika pe
ariko sha umenye ubona uri mu isi sha uzi ukuntu uteye neza ni ukuri pe mu kiruhuko nibwo mba ndi mwiza cyane avugije ukuri shyiraho imisatsi reka sha ariko nzaba mwiza ndangije kwiga nubwo mbona ndimo gutsinda Oh la la ahubwo se sha wajya uza ngo bakudi sikwari Eh, Mm.
burya se na- buriya nanjye Eh, nizeho karahava koko Mm. cyangwa sha twanyuranye mu rugo ukamenya sibyo
igarura amajwi y'amahoro izi mpuhwe kiduha yagirira miliyoni se ayo masomo ya nimugoroba aho ni shyashya gasimbanyi ntashaka ko umuhungu we habana yambara imyenda yadodesheje mu nkambi soronga nawe mu nkambi ntiyizeye abo hanze yayo ibi bizacura iki ubutaha ntuzacishwe n'igice cya kabiri cya nyiramubanda
mu rubyiruko twese twiyumvire turashimira aba bakinnyi ku butumwa batanze tunamenyesha abakunzi bacu ko mugiye kujya muyikurikirana buri munsi mu kiganiro ijuru tugeze rero ku musozi w'ikiganiro aho twaganiraga ku ngurane z'ubutaka n'amakimbirane aterwa no kutanyurwa muri icyo gikorwa gusa mbere yo gusoza reka mbanze n'ikaze muri se shyaka muri studio atugezeho ubutumwa bwanyu mwe mwatwandikiye karibu muri se
reka duhere ku butumwa bwa etiyene uri mu karere ka bugesera ho mu ntara y'iburasirazuba yagize ati ndashimira cyane uwabashije kuva mu biyobyabwenge akaba yarabashije kwiteza imbere naho mu rwanda shyaka fred umukunzi w'ikiganiro ejo ati dufite koperative yitwa fashwa kwifasha yo muri nyabugogo twatangiye dukanika amagare ariko kuri ubu dukora na moto kandi mu by'ukuri ubona ko hari iterambere tumaze kwigezaho nk'urubyiruko undi mukunzi wacu witwa bernard niyo mugabo uri mu karere ka rusizi ubona ko ibiyobyabwenge ari ibya mbere bizitira urubyiruko gutera imbere ibindi ni ubusambanyi kutagendera ku muco ndetse no kubura igishoro cyo guheraho kuri bamwe na bamwe sofia mu bugesera we yagarutse ku kiganiro twakoze ku bushobozi bw'ababana n'ubumuga aho yavuze ko ababana n'ubumuga bashoboye kuko batsinda neza mu mashuri ndetse no ku isoko ry'umurimo bakaba batarahatanzwe Mico uherereye mu karere ka Muhanga mu butumwa bwe bwagarutse ku kiganiro cy'icuruzwa ry'abantu yagize ati dufatanye twese hamwe turwanye icuruzwa ry'abantu kuko rirasenya na Yvonne utuye mu karere ka Rulindo yunze murye ati njye mbona umuntu wize atahura n'ikibazo cy'icuruzwa kuko ababashije kugera mu ishuri baba babasha kureba kure dusoreje ku butumwa bwa Ntawukuriryayo Giovanni uri mu karere ka Kirehe ati njye mbona urubyiruko rwize rwafasha urutarize kutishora mu biyobyabwenge aho kubyishoramo nabo mu gusoza ubutumwa bw'abakunzi bacu batwandikiye none reka dushimire cyane abadusangije ibitekerezo byabo nanone kandi dushimiye cyane abakomeza kuduhamagara cyangwa kutwandikira baduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho naho uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu mushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa yacu ariyo zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu abakoresha imeri nabo batwandikira banyuze kuri imeri yacu ariyo ejo yufu eko mu ijambo rimwe arobazi gmail akadomo komu ndetse n'abakoresha facebook mwaduha ibitekerezo munyuze ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo youth echo ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo youth echo akadomo org reka nshimire abantu bose twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abatwandikiye ubutumwa bwanyu ni akagaruka mugire umunsi mwiza
shyaka arakoze cyane ikiganiro cyacu tugeneye aha nshimira mwe mwese mwabanye natwe ndetse n'abararekera gukomeza kuryoherwa na gahunda habyinshi by'amerika yabateguriye muri studio mwari kumwe nanjye karen uwizeye ikiganiro cyo nihuje n'ijye nawe ugihagarariye mugire amahoro bayibaye
icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye yarufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka tubareke mugikurikire
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi impaka ibiganiro n'ibibazo ku mugambi wo guhindura no kuvugurura itegeko nshinga u rwanda rugenderaho zimaze iminsi zivugwa haba imbere mu rwanda haba inyuma y'igihugu izindi mpaka kandi zibimburira amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi ejo bundi kuwa gatatu tariki cumi n'icyenda y'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na gatanu nibwo umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda watoye itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo ku wa kane z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na gatatu nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda asomota kaboyi yakurikiranye ibiganiro byabereye aho mu mutwe w'abadepite aratugezaho imiterere y'iyo komisiyo nshya yashyizweho iyi komisiyo izamara igihe kingana n'amezi ane ashobora kongerwa n'iteka rya perezida wa repubulika bibaye ngombwa izaba igizwe n'abakomiseri barindwi iyi komisiyo izaba ishamikiye ku nteko ishinga amategeko ari nayo izajya iyihemba komisiyo izaba ifite inshingano yo gusesengura ibitekerezo by'abanyarwanda ku ivugurwa ry'itegeko nshinga gutegura no gushyikiriza umutwe w'abadepite imbanzirizamushinga y'itegeko rivugurura itegeko nshinga abagize komisiyo bazatoranwa na guverinoma bemezwe na sena mu itegeko rishyiraho iyi komisiyo risobanura neza ko umuntu wemerewe kujya muri iyi komisiyo agomba kuba ari inyangamugayo agomba kuba atarahamijwe n'inkiko icyaha cya jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside no kuba atarakatiwe n'inkiko igihano cy'igifungo kitarengeje amezi atandatu agomba kandi kuba afite ubunararibonye mu mirimo y'ubuyobozi igihembo cy'abagize iyi komisiyo kizagenwa n'iteka rya perezida wa repubulika minisiteri y'abakozi ba leta igenera abakozi iyi komisiyo umutwe w'abadepite ukaba wagenera impuguke iyi komisiyo zakwifashisha mu gutunganya imirimo ya komisiyo izi mpuguke ariko hari abadepite bamwe basanga na komisiyo ubwayo igizwe n'impuguke kongeramo izindi bidafite ibisobanuro ingingo ya gatandatu iyi komisiyo nayo twari twayemereye ngo gutumiza umuntu ngo uwo ari we wese none hano twongeyemo n'izindi mpuguke ndumva bisa nk'aho byaba bibaye byinshi hanyuma ibyo kongera impuguke mu zindi mpuguke kuko n'ubundi iriya timu ni timu y'impuguke ntaho bihuriye cyane n'iyi ngiyi kubera ko iriya komisiyo nk'uko mwabyumvise ni ukunganira inteko ishinga amategeko mu ivugurura ry'itegeko nshinga kandi ikora imirimo ya buri munsi inteko ishinga amategeko nirwo rwego ishamikiyeho ariko icyo bishatse kuvuga kuzira mpuguke komisiyo ubwayo ishobora kubona ko ari ngombwa iriya komisiyo igizwe n'abakomiseri barindwi ishobora kubona ko ari ngombwa ko yakenera impuguke zituruka ahandi hantu hatandukanye iramutse ibikeneye ishobora kubisaba umutwe w'abadepite ariko ku rundi ruhande n'umutwe w'abadepite ubonye ko impuguke zikenewe bibaye ngombwa nk'uko byanditse umutwe w'abadepite ushobora kugenera iriya komisiyo impuguke nkumva rero impuguke ziri ukwazo nta bantu baturuka ahandi batari muri komisiyo bashobora kuza bakaba bagirana igihe bibaye ngombwa bashobora kuza bakaba bagira bagirana kontara n'umutwe w'abadepite hari bamwe mu badepite bagiye berekana ko ingingo zimwe na zimwe ziri muri iri tegeko rishyiraho iyi komisiyo zahindurwa cyangwa zikanozwa nk'iyivuga uko umukomiseri yirukanwa ingingo ivuga isimburwa ry'umukomiseri twari tumaze kubona mu ngingo ibanza ya cumi na kabiri ko umukomiseri ashobora guhagarikwa ku mpamvu iyo ari yo yose manda itarangiye kandi bigakorwa n'uwamushyizeho ndi kwibaza rero hano uburyo perezida w'umutwe w'abadepite ari we wamenyesha perezida wa repubulika mu gihe nyir'ubwite ari we wafashe icyemezo nkaba numva byaba bihabanye uwashyizeho umukomiseri amukuyeho bigomba kunyura kuri perezida w'umutwe w'abadepite akabimenyesha nanone nyir'ubwite nubwo abadepite bagiye berekana ko hari ingingo zimwe na zimwe zakwandikwa cyangwa se zigasobanurwa neza inteko rusange y'umutwe w'abadepite yo kuri uyu wa gatatu yasoje imirimo yayo abadepite bose nta n'umwe uvuyemo batoye itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe iha uburenganzira perezida paul kagame kongera kwiyamamaza abagize iyi komisiyo bazaba barangije akazi kabo mu mezi ane nyuma y'uko bashyizweho maze bashyikiriza inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite imbanzirizamushinga y'itegeko rivugurura itegeko nshinga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turamushimiye asumuta kaboyi nibuza wakomeje kutwumva ko iri ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mugenzi wacu asumuta kaboyi kandi yavuganye na bamwe mu banyarwanda bari kigali ababaza uko babona iyi komisiyo nshya yashyizweho ndibaza ko iyo komisiyo izaba ishinzwe kwandika mu buryo bw'amategeko ibyifuzo by'abaturage kandi ibyifuzo by'abaturage birasobanutse misiyo y'iyo komisiyo manda yayo ni ukwandika ku buryo busobanutse ku buryo busanzwe bukoreshwa mu mategeko uburyo iriya ngingo y'ijana n'imwe izahindukamo kugira ngo icyifuzo cy'abaturage gishyirwe mu bikorwa ni ukuvuga perezida wa repubulika paul kagame wayoboraga igihugu wabangamirwaga n'iyo ngingo uko kubangamirwa kube kuvuyeho nk'uko abaturage bamutora bamushyiraho babyifuje ndumva rero inshingano z'iyo komisiyo ntabwo ziri politike ntabwo ari komisiyo izajya kwicara ngo yige ngo ese ngo iyi ngingo ikwiye guhinduka cyangwa ntikwiye guhinduka icyo cyarakemuwe bo batumwe n'abashinzwe kubyemeza ari bo baturage bavuze bati nimuduhindurire iyi ngingo muyihindure ku buryo bw'amategeko ku buryo itongera kubangamira perezida wa repubulika hari uburyo bwinshi rero bishobora gukorwamo bashobora kuvuga bati dusanze twamwongerera manda yindi twamwongerera manda eshatu abaturage hariho n'abadasobanukiwe bakavuga bati ni ubuziraherezo ibyo rero nibyo bashakiramo ababizobereyemo ku buryo babyandika mu buryo bw'amategeko ariko ntabwo ari urwego rwa politiki rujya kwiga niba ingingo ihinduka cyangwa idahinduka icyo kizemezwa n'abaturage kandi nicyo batumye iyo komisiyo nta yindi nshingano iyo komisiyo ifite nkurikije uko njye mbyumva kuko ntabwo ndasoma itegeko ribashyiraho ku bwanjye nta nubwo byari ngombwa ko iyo komisiyo ijyaho kuko ishobora gutinza gushyira mu bikorwa ibyifuzo by'abaturage ari ukubanza gutegura amategeko ayishyiraho nabo bakazajya gushyiraho amategeko agenga imikorere yabo reguroma dorode interiyeri ibintu birenze umuntu umwe biragora nyamara hari inzego za leta zisanzwe zitegura amategeko kandi ayo mategeko ariyo agenga igihugu akaba nta muntu uyanenga kugeza ubu numva ngewe rwose ku bwanjye n'izo nzego za leta zisanzwe zitegura amategeko zisanzwe zivugurura amategeko iyo bibaye ngombwa ko avugururwa zashoboraga kwifashishwa kugira ngo n'ubundi bategure ibyo abaturage bifuza kuri iriya ngingo bitewe n'aho igihugu kivuye n'aho kigeze numva ko guhinduka nta kintu byaba bitwaye biba bishobora kurushaho kuba byiza ariko cyane cyane nk'abantu b'abanyabwenge bagomba kuzabanza gushishoza neza niba nta zindi ngaruka zishobora kubaho itegeko rihindutse kandi ryari ryanditse ko ubundi ridahinduka ubundi uretse kwitonda no gushishoza tuyitezeho ukuri kuzima kuko si twese si twese abantu turi gutekereza ko ririya tegeko nshinga rihindurwa hari bamwe na bamwe batari kubyemera ariko abenshi harimo abari kubyemera ari benshi kimwe n'uko duteze amaso kuri bariya bantu kugira ngo bashyire mu kuri bariya bagombye ibyo bazemeza muri ibyo bazemeza bihutisha batihutisha memushose twebwe twarabyemeje nyine ntibakora ibyo bumva ariko abaturage nyamwinshi twarabyemeye mu nama z'imidugudu mbora mbyumva kuko na barumuna banjye n'abo mu miryango hirya mbora mbyumva iyo turi gutelefonana bambwira bati umusaza yaduhaye inka yagize ati byose nuko nyine ubwo numva ko bamwemeye nyine itegeko nshinga riremewe rigomba guhindurwa narisaba kugira vuba vuba nyine bikava mu nzira kugira nyine ngo tuzabone uko dutora umu- umuyobozi wacu none se iyo bitinze nyine ibintu iyo bitinze biri mu nzira bisa naho bipfapfana uriya muyobozi wacu yadukoreye ibintu byiza nk'abadamu aduhereza uburenganzira aduhereza kuresha na basaza bacu natwe nyine ubu ngubu badushyize imbere ubu ngubu kuba tu- dufite uburenganzira ku bya- ku by'ababyeyi bacu ubwo natwe nyine niyo mpamvu twa- twakumva nyine ko yakomeza kutuyobora akaba ariyo mpamvu nyine ngaba- nga- ngabo ngabo babishinzwe babidukorera vuba tukagumya tukibera mu munezero nguwo twari tunarimo rero numva nta nta bintu byinshi nari nzi kuri iyo komisiyo cyane ariko numva igitez- icyitezweho ni uko eh, igomba kwiga mekanisme ziza- zizakoresha zizakoreshwa haba muri manda zikurikiye n'izitaha ikindi gihe ni ukuvuga ngo itegeko riratorwa ntireba umuntu rireba abantu bose muri rusange niba ari muri urwo rwego rero tukaba tubona perezida akora neza irifu no kwitegura ko abazakurikiraho batazakora neza noneho rero iyo komisiyo niyo izabi- izabihuza byose abaturage barebera kuri perezida uhari ntabwo bitega ko hazaza n'abandi kera nyuma y'uyu perezida nta- ntazabaho iteka ryose hazabaho abandi baperezida rero nyuma y'abaperezida iyi komisiyo niyo igomba gushyiraho ah, i- imirongo migari iba i- isa nk'aho ibakumira nicyo ntekereza gusa cyonyine gishobora kuba cya- cya- cyatekerezwaho cyane kandi nacyo cyitezwe kuri komi- kuri komisiyo kuba kagame akora neza twese turabibona n'amahanga arabibona nawe abyiyumvamo n'abanyarwanda bakabyiyumvamo ariko se abazakurikiraho ku itegeko rizakomeza kuba iri ngiri kandi noneho tukaba tutazi imikorere yabo rero iyo komisiyo nicyo nicyo ntekereza komisiyo igomba kuzabitindaho ariko cyane cyane ikamenya ko nyuma ya perezida kagame ukora neza hazaza n'abandi bashobora gukora neza kuko batakora neza iyo tegeko rero niryo rigomba iyo komisiyo nicyo nicyo igomba gu- gushingiraho cyane no ku- no kureba niba bifite imbaraga zo kubakumira badakora neza zo guha umurongo abakora neza mu biganiro binyuranye hano ku ijwi ry'amerika twakomeje gutumira abanyarwanda b'ingeri zose abaturage basanzwe abanyapolitiki impuguke n'abandi banyuranye uyu munsi twatumiye umwe mu banyapolitike uri hanze y'igihugu bwana rusesabagina paul muri aho cyane murakoze cyane karekezi muri aho muri aho neza Eh, turi aho mwe mu ishyaka ryanyu pederi ihumure ishyirwaho ry'iyi komisiyo nshya mu nteko ishinga amategeko mwaryakiye muti ishyirwaho ry'iyi komisiyo riradutunguye kuko ubundi abaturage bavuga ko ari abaturage batekereje ku bintu perezida wa repubulika aravuga ati jyewe abandi ndarengana jyewe ndi umwere ntawe mpuriye no guhindura amategeko ikintu cya mbere cyadutunguye ni uko abantu bahinduye amategeko bavuze ko amategeko agomba guhinduka ari abadepite mirongo irindwi na bane kuri mirongo irindwi na bane ni ukuvuga ijana ku ijana ubundi ahantu hari demokarasi ntabwo abantu bose bavuga yuko bemeye icyemezo n'iyo cyaba giturutse kwa rubanda ngo bavuge ngo twemeye yuko iri tegeko turihindura kandi iryo tegeko n'ubundi ari rubanda barikoze murabyibuka ariko bwana rusesabagina ko aba badepite ba- bunze mu ryo abanyarwanda miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bemeje basaba inteko ko yahinda itegeko nshinga kuri jyewe iyi mvugo ntabwo ari imwe kuko bwa mbere iri tegeko nshinga ryakozwe muri mirongo i- mu- muri bibiri na gatatu bikorwa n'ubutegetsi bwa fpr aribwo buyoboye u rwanda uyu munsi nibwo bwivugiye yuko nta muntu n'umwe ushobora kuyobora igihugu manda zirenze ebyiri gusa zikurikiranyije none butegetsi bwari bwaranditse rya tegeko nubwo ari bwo ubona busa naho bukinisha abaturage kandi abaturage ibyo bakora kenshi babikora kugira ngo bashimishe ubutegetsi barebe yuko bwacya kabiri n'iyo byaba atari byo uzabarega azabatsinda kuko ibiro by'umukino baba bakina ni uwo nguwo wo kuvuga ngo buke kabiri barimo noneho barakinisha abaturage bati mwa baturage mwe ko byaba indamyo mwari mwarabivuze kuki mutavuga ibitandukanye kuri twebwe rero muri pederi humure tubona ibi bintu ari ibintu birimwo ubutegetsi bwo hejuru ikindi kintu gitangaje cya ndetse gishobora kuba cyatumenya umutwe ni uko perezida wa repubulika ubwe niba warivugiye ati ibi bintu ntabwo ngewe uw'abandi ntibindeba ni ibya rubanda ntabwo ari ibyanjye ariko uyu munsi twumvise yuko na komisiyo akanama ngishwanama kazayobora imihango yo guhindura itegeko ari we nyakubahwa uzagashyiraho bwana rusesabagina nubwo ishyaka ryanyu pdr ihumura ritavuga rumwe na leta itegeko rishyiraho iyi komisiyo riteganya ko ishobora kwiyambaza abanyarwanda bakayungura ibitekerezo iyi komisiyo nibasaba inama nibasaba umusanzu muzayiha umusanzu uteye uti none se wawugize neza wa munyamakuru we rwose bwana karekezi iyi komisiyo iramutse nsabye isabye pedeyeri umusanzu twayibwira tuti iyi komisiyo bwa mbere igomba kuba komisiyo yigenga ikaba komisiyo yo muri demokarasi kandi byaba ari igitangaza muri demokarasi kubona abantu ijana ku ijana bumvikana ku kintu ikintu kitagira abantu bavuga bati nyamara ibintu twabikora ukundi ubwo rero ako kanama ntikatugisha inama twebwe tuzakabwira tuti wowe akanama we genda uvugane n'abagutumye ubumvishe yuko amategeko yari akoze yari ahagije kugeza uyu munsi ngewe nawe turimo tuganira ku ijwi rya amerika mandela niwe muperezida wa mbere wubashywe ku isi yose abantu rero ubundi bashaka kwandika amazina yabo mu mateka ntabwo bagombye kwigaragura muri utwo tuntu ngo bavuge ngo ariko ngo ni igihe abaturage bashaka n'igihe rubanda rushaka ngo si ingenda impaba kuko abanyarwanda baciye umugani neza cyane n'inkoko ahita kenshi kera ishobora kuhata amababa bwana rusesabagina murakora politiki birumvikana iri tegeko nshinga rishobora gutorwa n'abanyarwanda muri kamarampaka bashobora kutari- bashobora kutaritora ntawamenya baritora bataritora amatora ya perezida w'igihugu mu rwanda ari muri bibiri na cumi na karindwi mbabaze gato mu ishyaka ryanyu pdr ihumure murateganya kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu myaka ibiri iri imbere mu rwanda urakoze cyane ahubwo noneho urasa naho urimo udushyira igorora pederi humure ni ishyaka ryagiye muri opozisiyo kandi twagiye muri opozisiyo tuta- tutitemberera twashakaga guhangana n'ubutegetsi buriho twashakaga guhindura ibintu nk'ibi ngibi byose biriho kandi nta na rimwe uzabihindura utayobora umugambi wacu nk'uko nabivuze tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka ni ukuvuga mu kwezi gushize ni uko twebwe pederi humure tujya ku buyobozi bw'igihugu kandi tugahindura ibintu tukabigira byiza kurenza uko biriho uyu munsi n'uyu munsi rero bya bindi natangaje kuri ken senk ken fayi cyangwa kuri ken gatanu ni televiziyo y'i texas ntabwo nabihinduye ni ukuvuga ko muri make ishyaka ryanyu ryiyemeje ryafashe umwanzuro wo kwiyamamariza wo kuzahatanira amatora y'umukuru w'igihugu muri bibiri cumi na karindwi mu rwanda bizaterwa n'uko binyasubira nk'uko bisanzwe bizaterwa n'uko ibintu byose bizaba bimeze icyo gihe ariko ubundi icyifuzo cyacu ni uko pedeyeri humure muri bibiri na cumi na karindwi izaba iri mu bahatanira ubuyobozi bw'u rwanda ahubwo mu yandi magambo bwana rusesabagina kugira ngo nshimangire ikibazo cyanjye mwe nk'umuyobozi w'ishyaka pdr ihumure murateganya kwiyamamaza ndavuga ubwanyu mu izina ryanyu nk'umuyobozi w'ishyaka mwiyamamariza umwanya wa perezida w'u rwanda uyu munsi ibyo ndimo nkubwira mu bwana karekezi ndumva ari ibitekerezo by'ishyaka ryanjye ryose riteranye nuko niba twaragiye guhangana n'ishyaka n'ubuyobozi buriho mu gihugu tukavuga tuti hari ibyo twebwe dushobora kuzana bishya byiza ni uko tutazategereza ko hazashira imyaka n'aka kanya biramutse bishobotse federi humure yahindura ibintu biriho mu rwanda ndabashimiye bwana paul rusesabagina umuyobozi w'ishyaka pdr ihumure tuvuganye ari buruseli mu bubirigi tugaruke nanone mu rwanda tuganire n'umwe mu mpuguke zisesengura politiki y'akarere k'ibiyaga bigari nawe ndamusaba abanze atwibwire Eh, murakoze cyane nitwa ndorimana semana nkaba ndi mu rwanda ndabasuje cyane bwana ndorimana semana ikaze mu biganiro byacu kandi Eh, murakoze mumaze igihe mukurikira izi mpaka ku bijyanye n'itegeko nshinga ry'u rwanda bamwe mu banyarwanda bifuza ko ryahinduka ejo bundi hashyizweho iyi komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu kuvugurura itegeko nshinga mwe kuba perezida w'igihugu ari we uzashyiraho abagize iyi komisiyo ni abantu barindwi mwe ni ikintu mwakiye muti ni ikintu cyumvikana mu by'ukuri eh, kuko ntabwo tubona undi muntu washoboraga gushyiraho iyo komite cyane cyane ko ari komite izafasha gusuzuma eh, in- ingingo zishobora guhinduka nk'uko twabikurikiranye hari bamwe mu banyarwanda bwana semana bakomeje gukurikirana impaka ku bijyanye n'itegeko nshinga ry'u rwanda rishobora kuba ryahindurwa nk'uko byasabwe na bamwe mu banyarwanda ariko iyo komisiyo nk'iyi ngo igiyeho bakumva ko ari perezida w'igihugu uzayishyiraho kandi itegeko nshinga ari we rireba cyane ku bijyanye no kuba ryahindurwa basanga muri make abagize iyi komisiyo nta kazi kandi bazakora uretse kwemeza ibya- ibyemejwe n'inteko mubyumva mute ntabwo ari uko mbitekereza n'ubwo eh, akenshi ari uko bigenda dufite ingero z'ahan- z'ahantu henshi aho eh, perezida yashyiragaho abantu kubashyiraho ntibisobanure ko ari ukuhita bumva kimwe nk'uko perezida eh, abisabye urugero twatanga rutoya ni uko nko mu matora yabaye muri cote d'ivoire perezida eh, wa komisiyo y'amatora wari washyizweho na bagbo ariko nyuma y'amatora mwabonye ibyo yatangaje kandi wenda abantu bari biteze ko byanze bikunze ari buvuge ibiri mu byifuzo bya perezida akavuga ko eh, ari we watsinze ariko si uko byagenze n'aba rero ntabwo kuba bashyizweho n'ubwo akenshi bashobora wenda kugira igitutu eh, cyangwa ubwoba cyangwa kwishisha bakaba bakora eh, ku bushake bwabo eh, ibyo perezida ashaka nubwo ubu ngubu tutabizi kuri iyo ngingo icyo ashaka ntikihe ariko hari n'igihe mu by'ukuri baba abagabo b'inyangamugayo abagabo bashaka guteza imbere igihugu cyabo no gusiga amateka bagakora mu by'ukuri eh, ibintu bikwiriye mu biganiro byacu byashize bwana semana hari abakomeje gukemanga umubare w'abanyarwanda bandikiye inteko ziriya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bayisabye ko yahindura itegeko nshinga kuri mwe mukurikirira hafi ibibera mu rwanda namwe murahari muri make kuri uriya mubare abatora mubona cyangwa se ni bangahe ese abanditse bo bagaragara bate bwana karekezi icyo icyo kibazo kiragoye cyane kugisubiza gusa nk'uko tubibwirwa iyo mibare ni imibare tuhabwa eh, n'inteko ishinga amategeko yagiye yakira ayo mabarwa ntabwo tuzi neza nimba barasuzumye mu by'ukuri eh, kugira ngo barebe nimba nta baturage banditse inshuro ebyiri cyangwa eshatu kuko hari abo twagiye tuganira nabo bakaba- bakatubwira bati ku kazi nanditse ndetse mu rusengero naho nagezeyo nsanga iyo gahunda irahari eh, ndetse no mu kagari k'iwacu naho iyo gahunda yari ihari ubwo rero biragoye cyane kumenya nimba inteko ishinga amategeko itarasuzumye i- yarasuzumye neza nimba muri iyo mibare itanga hatarimo abantu banditse kabiri cyangwa gatatu Eh, ikindi kandi eh, biragoye kumenya niba muri abo ngabo nta bana ba- batarageza imyaka cyane cyane ko ari aho twumvaga ko eh, petisiyo eh, nk'uko babyita ngo harimo n'abana bemerewe kuzandika ibyo rero igisubizo cy'icyo kibazo twakimenya neza eh, tukibaji- mukibajije mu by'ukuri eh, inteko ishinga amategeko nimba izo ngingo ebyiri barazisuzumye neza kugira ngo batubwire imibare mu by'ukuri y'abatora muri abo bose banditse uko ingana reka tuzagerageza inteko tuvugane nayo ariko murabizi amatora ni muri bibiri na cumi na karindwi bwana semana ariko impaka ku itegeko nshinga zitangiye kuzamurwa ubu ikibazo cyafashe intera iri hejuru imyaka ibiri mbere y'uko igihe cy'amatora kigera musanga mu by'ukuri izi mpaka z'abifuza ko itegeko ryahinduka n'abifuza ko ritahinduka cyane amashyaka ya politiki amwe atavuga rumwe n'ubutegetsi hari icyo bizahindura ku buryo cyangwa se ku byo inteko ubwayo yemeje mu minsi mike ishize Eh, murakoze cyane hari ijambo nakunze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze muri kongere ya- i- i- y'ishyaka rya fpr I- i- yabwiye abarwanashyaka ati abantu ntibakagombye kurushywa ubwenge n'icyugu arababwira ati icyugu iyo kigiye kuzamuka igiti kirabanza kikanyeganyeza urwo rugero yatanze twe twarwakiriye nk'aho yababwiraga ati muri ibi bintu mugomba kureba impande zose mukareba nimba nta ngaruka bizatera ntimurushwe ubwenge n'icyugu kuko icyugu nyine ki- kinyeganyeza twebwe rero tukaba dutekereza ko ubu ngubu kubikora kare ari ukugira ngo banyeganyeze nyine igiti barebe nimba eh, ibyo bintu nta ngaruka barebe nimba abanyarwanda babishyigikiye babirebe babisuzume hakiri kare eh, kugira ngo batazabisuzuma ku munota wa nyuma bikaba byateza ibindi bibazo nkaba ntekereza ko inteko ishinga amategeko yamaze kunyeganyeza igiti eh, itu- itubwira umwanzuro ko eh, nta kibazo cya referandumu nta kibazo babibonamo babishyigikiye ijana ku ijana rwose tukaba dutekereza ko eh, nibigera kwa nyakubahwa perezida wa repubulika nawe azabisuzuma ariwe u- u- ubu ngubu u- usigaje kubisuzuma akareba kuko hari n'igihe bishobora gusuzumwa gutyo wenda perezida wa repubulika atagis- a- atagishaka manda ya gatatu akeneye kuruhuka nk'uko twagiye twumva ko n'umuryango we ushobora kuba umukeneye bityo rero eh, tukaba dutekereza ko impande zose nk'uko perezida yabakanguriye gus- kunyeganyeza igiti ntibarushye ubwenge n'icyugu eh, ubwo abanyarwanda bose kuri iyo ngingo bazagerageza kunyeganyeza igiti kugira ngo barebe nimba nta ngaruka mu by'ukuri ibintu bishobora gutera bwana semana mu- kugira ngo twanzure gato kuri iki kiganiro tugiranye eh, bamwe mu batavuga rumwe na leta n'abandi basesengura politiki twaganiriye harimo n'abanyarwanda b'ingeri zinyuranye batemeye cyangwa se batari bifuje ko itegeko nshinga ryahinduka bavuga ko kurihindura ari ukubangamira demokarasi aribwo butegetsi bw'abaturage cyane barebye amateka y'u rwanda n'ingaruka icyemezo cyo guhindura itegeko nshinga gishobora kuba cyagira ku rwanda rw'ejo mwe musesenguye hari ingaruka mubona guhindura itegeko nshinga bishobora kuba byateza byaba mu bihe bya hafi cyangwa se mu bihe biri imbere Bo, dukurikije uburyo dukurikirana politike yo muri kano gace by'umwihariko tukareba mu rwanda uko byifashe ubu biragaragara ko mu by'ukuri nta nta ngufu zindi zihari hano mu gihugu zabuza itegeko nshinga kuba ryahinduka ndetse iyo tunabireba nta hantu tubona hashobora kuva imidugararo ivuyemo imbere itewe n'icyo kintu cyo guhindura itegeko nshinga ndetse ababivuga benshi muri abo bavuze b'abanyepolitike bari hanze abenshi bari mu bihugu byo hanze abo rero banyepolitike bo hanze ntabwo bakunze kugira imbaraga zo guhindura ibintu mu gihugu Eh, cyane cyane iyo bari kure eh, iyo bavugira mu migabane itari n'iyo hafi aha ngaha kugira impungenge mu by'ukuri ntibyoroshye ariko rero icyo kibazo nkaba eh, ku bwanjye nubwo nkibona gutyo nzi ko nyakubahwa perezida wa repubulika aba afite amakuru menshi ahagije arenze ayo mfite niwe uzabasha gusuzuma akareba akareba nimba eh, iyo ngingo ishobora kutazagira eh, ibibazo iteza nk'uko tubibonye mu burundi nk'uko twagiye tubibona no mu bindi bihugu ndabashimiye cyane bwana ndorimana semana ni impuguke mu bya politiki y'akarere k'ibiyaga bigari tuvuganye ari mu rwanda Eh, murakoze cyane bwana etienne karekezi